ఇది నిజు జమేరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fideli niyo ngabo nije nteramije ibiganiro vyo muri aka kanya ikindi naco tugiye kwihutira ni ukuraba ingene iki catsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cane ingene tugiye kugitunganya kugira ngo kibe ifumbire abenegihugu baha bashobora kuzoza eh, barakoresha uyo ni deo guide rurema umushikiranganji w'uburundi ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ku catsi citwa irebe kigeramiye amafi n'ibindi binyabuzima biba mu mazi ariko kimaze kuba ingirakamaro kuko kigaburirwa ingurube turavuga no kuri leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemereye iyo u rwanda kuyifasha kurwanya imigwi y'abaroberi ishaka kurutera ku banyamahinguriro n'abacuruza ibintu bikozwe muri plasitike mu rwanda basaba inama nshingamateka gutohoza imbere yo gutora itegeko riziririza burundu ibikoresho vya plasitike tubafitiye n'ikiganiro amerikana kivuga ku ihimbazwa muri amerika y'imyaka amajana ane irangiye abacakara ba mbere b'abanyafurika bahashitse nyamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
baramutse fidele tuyahere kuyavugwa muri afurika umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri algeria ahmed gade salah azwi cyane nk'ufise igihagararo gikomeye muri ico gihugu yashikirije ko perezida abdelaziz Bouteflika- bouteflika akwiye gutangaza ko atagishoboye kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kugira haboneke mu mahoro umuti w'icuka kibi ca politike muri ico gihugu perezida bouteflika aheruka gutahuka mu gihugu avuye kwivuza i geneve haheze iminsi icumi avuze ko ahamagaye amatora yari atekanijwe mu kwezi kuza ariko mu nyuma yaciye avuga ko atazokwitoza muri manda ya gatanu ibihumbi by'abanyagihugu barihereje amabarabara ku murwa mukuru wa Alger hamwe no mu bindi bisagara basaba perezida Bouteflika kuva ku butegetsi abanya Algeria bakurikiranira hafi ibibera muri ico gihugu babwiye imenyeshamakuru ko bishoboka ko Bouteflika ashobora kuva ku butegetsi ku bushake bwiwe hagati y'amasaha mirongo ibiri n'ane hamwe na mirongo ibiri n'umuna- na mirongo ine n'umunani umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo kuwa kabiri yasabye ituze mu karere ka gaza aho indege za gisirikare za isirayeli zagabye ibitero mu gitondo bihora ibisasu vya rokete vyatewe muri isirayeli bivuye muri palestina isirayeli yishuye yishuye abarwanyi b'umuhari hamasi nibo bari inyuma ya rokete yo kuwa mbere yatewe iturutse muri gaza aho uwo muhari ugenzura ah, abantu indwi iyo rokete yasanze mu nzu barakomeretse mu buraruko bwa tel avive muri isirayeli isirayeli yishyuye urukurikirane rw'ibitero by'indege mu karere ka gaza harimwo n'ibiro by'umukuru wa hamas umushikiranganji wa mbere wa isirayeli benjamin netanyahu yari washington ku munsi wa mbere igihe iyo rokete ya mbere yaterwa yaciye acira hagati y'urwo rugendo ahitamo gutahuka gukemura ibibazo biri mu gihugu ciwe igihugu ca Espagne gisaba leta z'ubumwe za Amerika kukirungikira abantu cumi bavogereye ambasade ya Korea ya ruguru iri Madrid muri Espagne nyene mu kwezi guheze kandi bagerageje no kwiba amabanga eh, mu biro vyu- kwibira murambabarira amabanga ibiro vy'unyamiramabi FBI vya Amerika umushikiriza amanza muri Espagne avuga ko abo bantu bose cumi bahungiye muri leta z'ubumwe za Amerika inyuma yo kwinjira muri iyo ambasade ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kabiri igipolisi ca Espagne kivuga ko abo bantu bahunze bivye imashini za ordinatere bakuye mu modoka ya ambasade bivye ntibizwi ko ibiro vy'inyamiramabi vya FBI vyahawe ayo mabanga yibwe ariko FBI yashikirije ko batohakana canke ngo bemeze ko hari amatohoza kanaka yoba ari karakorwa umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri Amerika yashikirije jo kuwa kabiri ko ataco azi kuri ico ciswe igitero kuri ambasade ya Korea ya ruguru i Madrid mu gihugu ca Espagne igisasu c'indege carate igisasu ca misile cyaratewe ku bitaro bifashwa n'ishyirahamwe rifasha abana save the children mu buraruko bushira uburengero bwa yemen ejo ku munsi wa kabiri hafa abantu indwi barimwo abana bane nk'uko iryo shyirahamwe ry'abagiraneza ryabishikirije abantu umunani barakomeretse abandi babiri baraburwa irengero inyuma y'ico gitero ku bitaro vyitwa kitasi hafi y'igisagara saada amamuko y'ico gisasu ntaramenyekana ariko ibitero by'indege by'urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite byarasambuye ibitaro amashuri biranahanagura imihana y'abanyagihugu byica ibihumbi by'abanyagihugu harimwo abana batagira ibitigiri umukuru wa save the children caroline miles yise yemene igihugu kibi cyo kubamwo abana agasaba abagurisha ibirwanisho guhagarika kubishorera ku mirwi irwana muri ico gihugu ca Yemen naho igihugu ca Kenya gifise imigambi yo kugara ikambi y'impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka iyo kambi imaze imyaka mirongo itatu ikaba irimo impunzi ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu zigizwe ahanini n'abanyesomaliya urwandiko rw'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR rwo ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri ruvuga ko leta ya Kenya yarisabye kwihutisha igikorwa cyo kwimura impunzi n'abarondera ubuhungiro mu ikambi ya Dadaab muri urwo rwandiko ishyirahamwe HCR ryiyemeje gukorana na leta ya Kenya ku bijyanye n'itahukanwa ry'izo mpunzi mu bihugu zaje zivamwo ku gushaka kwabo
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho icyo gihugu cemereye u rwanda kugifasha kurwanya imigwi y'abaroberi ishaka kugitera perezida wa congo felix chisekedi yabivuze mu gihe cy'isozwa ry'inama ku iterambere rya afurika yari imaze iminsi ibiri ibera i kigali umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntiyaciye hirya no hino mu kwizeza mugenzi we w'u rwanda ko kongo nshasha ya perezida felix cisekedi izoba umubanyi mwiza mu kiganiro abakuru b'ibihugu babiri batanze mu gusozera inama y'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa afurika yari imaze iminsi ibiri ibera i kigali perezida cisekedi yabwiye perezida kagame ko atakabi kazova muri kongo gatumbera u rwanda ati ibihugu byacu bizokwama bibana igihe cyose natwe abategetsi turi abakozi bacaho bakarengana ariko ibihugu byacu n'abanyagihugu bazokwamana nicyo gituma kurwana kwankana gushigikira imigwi igwanya uwundi n'ibindi ari uguta umwanya twakoresheje mu kubaka igihugu kubera ibyo twe na mugenzi wanjye paul kagame twiyemeje kwama tuvugana ukuri atacu duhishanya kandi twaranabitanguye ndetse ndamaze kubona ugushaka kwiza kuri paul kagame ko guteza imbere akarere kacu numvise ko ari umuntu adashaka intambara zidakenewe ku byerekeye iriya migwi igwana nayo ikiboneka ni uko baba bafise abandi bo hanze bakorera ku mbure babatumye tuzoyigwaniriza hamwe rero perezida paul kagame w'u rwanda nawe atereka nizera ibyo uvuze ati kandi hari n'ibimaze gukorwa bigaragaza iyo ngendo y'umubano mwiza dufise ibikenewe byose kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere dukoreshe rero ubwo butunzi nta kindi hama perezida cisegedi nk'uko wamaze kubivuga natwe hari ibyo tumaze kubona mwakoze bigaragaza umubano mwiza ibi ni mubandanya kubyemeza n'ingingo zibandanya gufatwa reka rero mbandanye ndakwizeye naho ivyo bimaze gukorwa bitagiye habona mu gisata c'umutekano mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abari abayobozi babiri b'umutwe w'inyeshamba FDLR w'abakozi honyabwoko y'abatutsi mu Rwanda muri mirongo icenda na kane barungitswe na leta ya Kongo mu Rwanda ubu nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Richard Sezibera aheruka kubitangaza aba bagabo bariko batanga amakuru yizewe ikindi naco igisirikare ca Kongo caratanguye caratanguje ibitero vyo kugwanya imigwi yose igwa irwana iri mu buseruko bwa kongo imwe muri iyo migwi yari yaramaze gutangaza ko igwanya leta y'uburundi na leta y'u rwanda imbere y'uko yitabira iyi nama perezida wa kongo felix cisekedi yari yabanje kugendera igihugu c'ubuganda ubu kidaca n'uwaka n'u rwanda abari mu nama babajije cisekedi ko yoba yaravuganye na perezida kagame na museveni ibijanye n'umubano wabo ati nk'umukuru w'igihugu co mu karere nta na hamwe ushobora kubihungira icyo kibazo twarakiganiriye na perezida kagame na perezida museveni yaragiyeyo turakivugana ariko mu mbabarire sinshira habona ibyo twayaze kuko si umwanya n'ikibanza nyaco cyo kubivugiramwo ego nivyo ni ibihe bigoye ibyo bihugu biriko biracamwo ariko ndizera ko batazoshikaho batana mu mitwe nawe no kongo turahari bikenewe ko tuja hagati tuzobikora n'ikibanza tuzobaha baganiriremwo kuko twebwe twiyemeje kubaka ibiraro bizima hagati ibihugu aho kugara imbibe perezida kagame naho atanse ibiganiro yavuze ko iyaba ico kibazo co kemuwe n'amanama kiba caraheze kuko amaze kuba menshi ashoboka iyo abacari ikibazo c'amasome n'amanama ico kibazo ntikiba kikivugwa umutsi none nyinshi zovahe twebwe tuzobananya iyo nzira y'intumwa tuganire ariko nivyanka rwose tuzovuga tuti niwibe ko natwe twibe ko umwe wese araba ivyiwe uwundi ivyiwe ariko duhana amahoro yamara ntizoba ari inzira y'iterambere twifuza abitabye iyo nama bose hamwe barangije basaba amaleta y'ibihugu vyabo gukuraho bene izo nzitizi za politike kuko zituma uruja n'uruza rw'imitahe n'abantu rutagenda neza bigatuma afurika idatera imbere ikama mu ndyane zidahera amashi menshi niyo yaranze ikiganiro c'abo baperezida Tshisekedi na Kagame aba nabo bacicamwo bagatwenga barabana mu maso nk'inshuti zishika bereka abantu barenga igihumbi n'amajana umunani bari bitavye iyo nama y'iminsi ibiri ko baryohewe Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
radiyo ijwi ry'amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
mu burundi aborozi b'ingurube bo muri komine busoni mu ntara ya kirundo bazigaburira icyatsi cyitwa irebe barandura mu mazi y'ikiyaga rweru irebe ryari ribangamiye ibinyabuzima byo muri icyo kiyaga nk'amafi abanyagihugu babona ko leta ibafashije gutunga ingurube nyinshi byotuma bahasha icyatsi cy'irebe ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi icyatsi cyitwa amarebe benshi bamenyereye ku izina rya jacint do mu rurimi rw'igifaransa kirabangamiye amazi y'ibiyaga by'uburundi uko bishyikirizwa n'abarovyi mu kiyaga gweru kiri mu buraruko bw'uburundi ayo marebe yisukwa muri ayo mazi azananye uruzi akagera rukomoka mu gihugu cy'u rwanda abo barovyi bati ico catsi n'inkumbi ku binyabuzima harimo amafi atunze imiryango yegereye ikiyaga iyo urusamaki rumaze koga rukitera mw'ayo marebe hariho ukuntu rufatwamwo rugaca ruherama ariko rukoga rukagerageza kugira ngo wikuremwo bikanga hanyuma rero hariho intumbero ruba rufise ruba rumwe ruroga kugira ruze mu- eh, rugende kwinyegeza ahantu hari amazi akanye cyane hanyuma iyo amazi amaze gushyuha hejuru kubera izuba rwafashwe n'amarebe ruca rupfiramo nacyo gituma rero dusaba yuko nka leta yoreba nk'ukungene ari nk'umutaha usoho- usohoka bakareba nk'abenegihugu bakaza baraja mu mazi ayo marebe bakayakuramo kugira ngo isamaki ntizigume zihoho ni ibintu byonona ibintu by'isamaki ngaha mu kiyaga ni ukuvuga nk'urusamaki rugiyemo rugafatirwamo rugiye no mu ibabi ryonyine ruca ruheramo iyo rugiye mu ibabi rero izuba rikagwakira ruca rupfa Ni- nicyo kibi cya- cy'aya marebe rero abanyagihugu benshi baba ku nkengera z'ikiyaga gweru bari mu gice kibangamirwa n'uruzuba ku ruhande rumwe ico catsi ni kibi aborozi b'ingurube bemeza ko gishobora kugira akamaro ku rundi ruhande na cane cane mu gihe c'uruzuba dufate nk'ubu urabona nk'ubu ino uruzuba rwaratse cyane I- ibitungwa nta kintu bikironka kugira ngo bifungure nkaborora nk'ingurube iki ni- baca ba- bikora ku- kuza baragenda bazana intuze ya- aya marebe nyene cyangwa bagatema n'imitete zisigaye zi- zi- zi- zijyana imitete ingurube kandi uzi ko ingurube idakunda kurya imitete nibyo baca ba- bikorako kugira barebe yuko ingurube nazo zishobora kugira ngo zibe- zibeho cyangwa ingurube ni ukuvuga aya marebe yo wagiye uka- ukayakura mu mazi ukayashyira ibyororwa by'ingurube zira- zira- zirabirya kandi zikabaho ku misozi ishokera ku nkengera z'ikiyaga gweru barifuza ko hokwiragizwa ingurube abaho basigura ko zibafasha kwikenura no gukingira ibinyabuzima vyo mu kiyaga Eh, mwebwe mudukuriye mu mu butwari ko mudushikira imbere mukatubariza leta kugira ngo iturose nk'ibitungwa nk'impene ingurube na cyane cyane nk'aya marebe akunda guhonya isamaki mu ruzi zi- z'ibinyabuzima kubera ayo marebe ariyo wasigaye atunze izo ngurube ziri ku musozi tugaca turonka uburyo aya marebe tuza turayahonyamwo tuza kuyagaburiza ingurube ntanagabanuka kuko turaziyagaburira cyane kandi zirayakunda rwose amarebe zirayarya rwose ingurube kandi usanga ingurube yarya atangorane ifise usanga ifise amagara meza nzira yajya kubi yohera no guhera kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu begereye ikiyaga gweru umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije dogide rurema arafise ico abivugako tuje imbere aho kwama tubona ba bandi bitwa ngo nabagira neza bama baza gusa baje kuraba uko ibintu bimeze eh, ugasanga umenga ni ukuza gusamaza abenegihugu mugabo ntihagire ikintu c'ingirakamaro kirama kibaho mu vyo tugiye kwihweza hariho iyo myitwariko nk'ingo n'umugambi mwiza turabe imigambi iriko irakorerwa ngaha n'abariko barakorera ngaha tubanze tubabwira ati hakuza mubazanira eh, isahani y'ifu barara bariye rimwe nimureke tubahe nk'ibitungwa kugira ngo ejo nabyo eh, bizobasahirize ikindi naco tugiye kwihutira ni ukuraba ingene iki catsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cane ingene tugiye kugitunganya kugira ngo kibe ifumbire abenegihugu baha bashobora kuzoza eh, barakoresha uwo mushikiranganji wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta itazokwemera gukorana n'amashyirahamwe y'abagiraneza atari mu ntumbero yo gutora inyishu irama ku bibazo vyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka bijana mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda sentare nkuru ya gasabo i kigali mu rwanda yemeye kwakira ikirego c'ihinguriro ry'itabi rya rwigara isaba gutesha agaciro ca munara y'amatungo yaryo ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa iki cyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko baba abanyamategeko bahagarariye abaregwa uhagarariye kampani MMR/GD yatsindiye cyamunara ndetse n'umunyamategeko uhagarariye uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara badahari hagaragaye gusa umwari w'amahoro ane rwigara umuyobozi w'uruganda rw'itabi premier tobacco company limited icyarimwe n'umunyamigabane muri uru ruganda uyu ni nawe washyize imikono ku cyemezo cyafashwe n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali kuri uyu wa mbere nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo hano mu mujyi wa kigali yari yiteze kuburanisha urubanza mu bujurire ni urubanza uruganda rw'itabi rwa rwigara rurega rusaba gutesha agaciro cya munara yakozwe ku mitungo yarwo abanyamategeko bunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro abunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana n'uhagarariye mmrgd limited company yatsindiye icyamunara bahise bazamura inzitizi ku isonga bavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yaburanishije urubanza kandi ngo rwaragombaga kuburanishirizwa mu nkiko z'ubucuruzi bavuga ko n'ubusanzwe hatejwe cyamunara imitungo y'uruganda rw'ubucuruzi bakavuga ko umucamanza yaburanishije urubanza atabifitiye ububasha umunyamategeko wunganira uruganda rwa nyakwigendera sinapolo rwigara we ariko akavuga ko amategeko asobanura ko iyo habayeho cyamunara uruhande rumwe ntirunyurwe n'imigendekere yayo ruregera urukiko rwegereye aho cyamunara yabereye ni mu gihe cyamunara itavugwaho rumwe n'impande zombi yabereye imasoro mu karere ka gasabo mu cyanya cy'inganda ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro indi nzitizi yari yazamuwe n'impande ziregwa muri uru rubanza yasabaga umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo kutakira ikirego cy'ubujurire uruganda rw'itabi ptc rusaba gutesha agaciro cya munara ya fonde commerce y'uruganda yabaye mu mitungo yarwo metre pierre munyangabo uhagarariye kampani mmrgd yatsindiye cya munara ndetse na bagenzi be bunganira rwanda revenue authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana bavuga ko iri zina ptc ryagurishijwe ritakiriho bagasanga nta n'impamvu yo kugira ngo uruganda ptc rutanga ikirego rukoresheje iryo zina kuko ngo ryarangije guhabwa kampani mmrgd yatsindiye cyamunara nubwo umucamanza atigeze afata umwanya ngo asobanure ingingo ku yindi yashingiyeho atera utwatsi z'inzitizi yavuze ko yaba inzitizi y'iburabubasha ku mucamanza wamubanjirije ku rwego rwa mbere aburanisha uru rubanza nta shingiro ifite yavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yari afite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza ni nako yabigenje ku nzitizi y'iburabubasha kubaregera gutesha agaciro cya munara yakozwe ku mitungo y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara nayo yavuze ko ubusabe bw'abaregwa nta shingiro bufite ategeka ko urubanza rugomba kuburanishwa mu bujurire kandi vuba kuko ngo ari ikirego kigomba kuburanishwa mu buryo bwihuse uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana guteza mu cyamunara imitungo yarwo mu buryo ruvuga ko bunyuranije n'amategeko ni cyamunara fonde commerce y'uruganda yagurishijwemo ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda iyi cyamunara yabaye ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani ivamo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga abahagarariye uruganda bakavuga ko batamenyeshejweho cyamunara yagombaga kubera n'igihe yagombaga kubera igenagaciro byayo n'ibindi byari biyerekeyeho ariho bahera basaba kuyitesha agaciro mu kwezi kwa kabiri umwaka umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru yemeje ko iyi cyamunara yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko ategeka ko igomba guha mukwiri n'icyemezo kitanyuze ba nyiri imitungo biba ngombwa ko bakijuririra kugeza ubu mu kayabo ka miliyari zikaba kaba esheshatu z'amafaranga ikigo rwanda revenue authority cyishyuza uruganda ptc ufatiye ku mitungo yarwo kimaze guteza mu cyamunara biragaragara ko hakibura ndasaga miliyari eshatu ngo babe bakiranutse n'iki kigo cyarangije gutangaza ko kizishyuza uyu mwenda w'imisoro kugeza urangiye n'umwenda bo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara batemera bakavuga ko ushingiye ku nyungu za politiki urubanza mu bujurire ruzaburanishwa ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa gatatu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi ry'amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri email kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika irahimbaza imyaka amajana ane irangiye abacakara ba mbere b'abanyafurika bahashitse kugira abantu bacakara byahagaritswe muri leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'imyaka amajana abiri na mirongo ine n'itandatu byahagaritswe burundu n'ihinyanyurwa rya cumi na gatatu ry'ibwirizwa shingiro rya leta zunze ubumwe za amerika thomas kamirindi nibyo adushikiriza mu kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo
ivugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rigizwe n'ingingo imwe rukumbi nayo ubwayo ifite imirongo ibiri gusa umurongo wa mbere uravuga uti byaba ubucakara byaba uburetwa usibye uburetwa bw'igihano gitanzwe n'urukiko rwemewe n'amategeko ntibizongera kubaho ukundi muri leta zunze ubumwe za amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo umurongo wa kabiri uti inteko ishinga amategeko congress izaba ifite ububasha busesuye bwo kwimakaza iyi ngingo ikoresheje amategeko abereye mu magambo make iri vugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga niryo ryaciye burundu ubucakara muri leta zunze ubumwe za amerika ubucakara bwatangiye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda abimukira ba mbere b'abazungu bari bavuye mu bwongereza bakimara gutura ku mugabane wa amerika kugeza mu gihumbi magana umunani n'umunani ubwo ubucuruzi bw'abirabura bwacibwaga burundu hagati ya afurika uburayi na amerika leta zunze ubumwe za amerika yari imaze kugura abacakara b'abirabura ibihumbi magana atandatu nubwo bari babayeho kinyamaswa barabyaraga bakiyongera ku buryo mu myaka mirongo itanu yakurikiyeho bari bamaze kuba miliyoni enye nk'uko byerekanwe n'ibarura ry'abaturage b'igihugu cyose ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu ku itariki ya munani y'ukwa kane mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane sena ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ivugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga rica ubucakara mu mwaka wakurikiyeho ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa mbere igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu abadepite nabo barawemeje ubwo wahise ujya muri leta zigize leta zunze ubumwe za amerika nazo kugira ngo ziwemeze imwe imwe nk'uko biteganijwe n'itegeko nshinga ubwaryo winjiye mu itegeko nshinga burundu ku itariki ya gatandatu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu umaze kwemezwa uwo munsi na leta ya makumyabiri na karindwi georgia kuri mirongo itatu n'esheshatu zari zigize igihugu icyo gihe ijwi ry'amerika ivugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rimaze ibyumweru bibiri ryinjiye burundu mu itegeko nshinga nibwo ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe william seward yatangaje ku mugaragaro ko ritangiye gukurikizwa mu gihugu cyose iryo vugurura ryatumye abantu bose bari bakiri mu bucakara barekurwa babona ubwigenge bwabo urebye hafi ya bose bari abirabura gusa ariko nubwo bari bavuye mu bucakara abirabura bakomeje guhabwa akato mu rwego rw'ivanguramoko urugamba rw'uburinganire narwo rwamaze indi myaka n'utwaka mbere y'uko abirabura koko bagira uburenganzira bumwe na rubanda rwose inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.